iri ni ijwi rya amerika mwaramutse neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu inama zari mu kucyumuta ariko muhisemo gusohora uruhare eh, rw'abasirikare ni uko eh, ubushakashatsi tubukomeza tubukigire cyose ni ihurira muri iki gihe kuko ari cyo gihe cyari kiza kugira ngo eh, noneho twandike ku basirikare uyu ni dr jean damascene bizimana umuyobozi wa komisiyo yo kurwanya jenoside mu rwanda ku basirikari b'abafaransa makumyabiri na babiri baregwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari arabanzirizwa ariko n'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na rosine munezero
mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya mari aho umukuru w'umugwi w'abagwanyi b'abayisilamu ansardine amenyesha ko yemeye gushyira hasi ibigwanisho nk'uko yabisabwe na mahamud diko arongoye inama nkuru y'abayisilamu aho muri mari mahamud diko yabwijwe rya amerika ko inyuma yaho asabiye uwo mugwi gushyira hasi ibigwanisho yaronse ikete ry'uwurongoye uwo mugwi kandi ko muri iryo kete ataco yasaba kugira ahagarika iyo ntambara mwamenya ko ansar din ari umugwi wa ari umwe mu migwi itatu y'abayisilamu isanzwe yarigaruriye akarere k'uburaruko bwa mari kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri iyo migwi ikaba yaragwanijwe n'igisirikare ca- c'ubufaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yamara inyuma y'aho yabandanije gutera abanyagihugu abasirikare ba leta hamwe n'aba onu leta ya amerika ikaba yari yarashize uwo mugwi agali mu migwi y'iterabwoba ku isi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri nigeria igipolisi cyafashe abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiyite bashika kuri mirongo ine na batanu babwirizwa kuba bahungabanije umutekano intandaro y'ifungwa ry'abo bayisilamu akaba ari imyiyamamaro- akaba ari imyiyerekano y'abayisilamu amajana bo mu bwoko bw'abashiyite bakoze bari mu birori bijyanye n'imigenzo y'idini ryabo haraheze imyaka itari mike uwo muhari usanzwe uhurikiyemo ahanini abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiyite uhangana n'igisirikare cya leta ya nigeria hamwe n'abajejwe umutekano ibrahim musa umuvugizi w'uwo muhari yabwijwe irya amerika ari mu kibanza yinyegejemwo ko abanywanyi b'uwo muhari bahobwa ukwizera kwabo musa atuma urutoka abayisilamu bo mu bwoko bw'abasunite ko aribo bakogwa- bakora ubwi- ubu bwicanyi sarah sewol icegera c'umunyamabanga ajejwe umutekano w'abanya- eh, w'abanyagihugu muri amerika yatangaje yatangaje inyuma y'urugendo yakoze muri nigeria mu ndwi iheze ko ifatwa ry'abanywanyi bo muri uyo muhari rishobora gukwega intureka zikomeye aho muri nigeria ariko sol avuga ko umuvugizi w'uwo muhari yamusezeraniye ko bazokwirinda guhungabanya amahoro tukiri muri nigeria abajejwe agateka kazina muntu bagiriza abakozi abakozi ba leta abasirikare hamwe n'abapolisi ko bafashe ku nguvu abakenyezi n'abigeme bari mu makambi y'impunzi acungerewe na leta mu gihe abo bakenyezi n'abigeme bari bazi ko bahunze umugwi w'abat- w'abitwaje ibigwanisho Boko Haram ishyirahamwe ryijejwe agateka kazina muntu Human Rights Watch ryasohoye ibi- ivyo birego mu- kuri uyu wa mbere mu cegeranyo caryo ryise ihohoterwa ry'abakozi ba leta ku bakenyezi n'abigeme b'impunzi ico cegeranyo kivuga ku bakenyezi bashika kuri mirongo ine na batatu bacumbikiwe mu makambi indwi asa- acunzwe na leta mu gisagara ca maduguri ku mugwa mukuru wa borno leta ntaco iravuga ku bijanye n'ibirego biri muri ico cegeranyo mu kwezi k'umunani intumwa idasanzwe ya onu Chakloka Beani yaragendeye nigeria beani atangaza ko leta yasa leta ya nigeria yasa n'iyifata minenegwe ico kibazo ishyirahamwe human rights watch rimenyesha kandi ko ryabonanye n'umushikiranganje ajejwe ibibazo by'abakenyezi n'iterambere ry'imiba- ry'imibano umukenguzamateka aisha jumai harsan akabemerera ko agiye gukora amatohoza ku bijyanye n'ibyo birego byo gufata ku nguvu abakenyezi human rights watch ikavuga ko gushika ubu atanyishu iraronka ivuye kuri uwo mushikiranganje umugwi ujejwe gukingira abamenyeshamakuru sepeji mu mfunyapfunyo umenyesha ko mirongo icyenda na batanu ku ijana y'abamenyeshamakuru bishwe mu kiringo cy'imyaka ita- mu kiringo cy'imyaka cumi iheze ari abamenyeshamakuru b'imvukira icegeranyo cyasohowe n'uwo mugwi kivuga kandi ko benshi mu bagirwa n'ubwo bwicanyi badaheza ngo bahanwe sepeji ivuga ko kudahana ibyaha biri mu bibangamira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru elizabeth wichel umuhinga akorera sepeji avuga ko igihugu cya sudani y'umanuko kiza ubugira gatanu mu bihugu abamenyeshamakuru bicwa atacamira igihugu cya somaliya na nyine kiri mu bihugu abamenyeshamakuru babangamiwe aho umugwi al shabab uhiga buhonga abamenyeshamakuru muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iraki na siriya biza ubwa kabiri n'ubwa gatatu kuri urwo rutonde abamenyeshamakuru bishwe ahanini baba bariko bakorera ku bibazo bijyanye na politike canke ibiturire ibice mirongo ine ku ijana by'abishwe bakaba babanje gutega ubwoba na ba nyene kubica leta z'ubumwe za amerika imenyesha ko itewe amakenga n'ihagarikwa ry'ibinyamakuru bikorera re- bidakorera leta ribandanya kwiyongera mu gihugu ca turukiya
aya yari amakuru yo hirya no hino muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari leta y'u rwanda yarayishyize ahagaragara urutonde rw'abasirikari bakuru makumyabiri na babiri b'abafaransa ivuga ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane asumuta kaboyi yatunyuriye muri uru rutonde komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside cnlg igaragaza ko iri tsinda ry'abasirikare makumyabiri na babiri ryasohotse kuri uru rutonde ryagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi bwibasiye abatutsi ntabwo ari ubwa mbere u rwanda rurega ubufaransa kugira uruhare muri jenoside nyuma y'aho ubufaransa busohoreye inyandiko zisaba itabwa muri yombi ry'abasirikare bakuru ba fpr baregwa kugira uruhare mu ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'u rwanda juvenal habyarimana u rwanda narwo rwatangiye gusohora amazina y'abanyapolitike n'abasirikare bakuru b'ubufaransa ruvuga ko bagize uruhare muri jenoside ya mirongo icyenda na kane mu rwanda ku isonga ry'urutonde rwasohotse ku rubuga rwa komisiyo yo kurwanya jenoside haza gilbert kanova uyu yari umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare akaba yari umujyanama w'umugaba w'ingabo za jandarumuri z'u rwanda ashinjwa kuba yaragize uruhare mu ishyirwaho rya za bariyeri abasivile benshi biciweho hagaragara kandi kuri uru rutonde kapiteni didier tozin wahoze ari umujyanama mu bya gisirikare wa perezida habyarimana kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda kugeza mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu raporo ya cnlg ivuga ko uyu mukoroneri yagize uruhare mu gikorwa cyo gutoza interahamwe no kurwanya fpr mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu uyu musirikare bivugwa ko yarwanije bikomeye amasezerano y'amahoro yarusha iri tangazo rivuga ko ingabo z'ubufaransa zari zikuriwe na generali ranizade zagize uruhare rutaziguye mu bikorwa by'ubwicanyi n'ibikorwa by'ivangura ryibasiraga abatutsi hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na mirongo cyenda na kane komisiyo yo kurwanya jenoside ivuga ko ibi byemezo byafatwaga ku rwanda byabazwaga kwemezwa na generali komisiyo yo kurwanya jenoside mu rwanda umuyobozi wabo dr bizimana jean damascene amaze kubwira ijwi rya amerika ko iyi raporo yasohowe ije ikurikira ubundi bushakashatsi komisiyo isanzwe ikora buri gihe mwabaza ari uko cy'umunsi ariko muhisemo gusohora uruhare eh, rw'abasirikare ni uko eh, ubushakashatsi tubukomeza tubukuye igihe cyose mm, ihurira n'iki gihe kuko ari cyo gihe cyari kigize kugira ngo eh, noneho twandike ku basirikare O, hanyuma harakurikiraho iki nyuma yo gusohora uru rutonde twebwe buriya icyo twakoze mu- mu nshingano za komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ni ukwerekana imwe mu nshingano dusabwa ni ukwerekana ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi eh, no guhangana n'ingengabitekerezo yayo ndetse n'ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi amazina y'abasirikare b'abafaransa n'ibikorwa bagiye bakora kuva muri mirongo icyenda kugeza muri mirongo icyenda na kane kugaragaza noneho abantu n'amazina yabo n'ibikorwa bagiye bakora aha n'aha bishobora kuba eh, byanakurikiranwa no mu nkiko ku rutonde rw'abasirikare makumyabiri na babiri kandi hariho itsinda ry'abasirikare bahoze mu cyitwa operasiyo tirikwaze amazina y'abo basirikare yari yanasohotse muri raporo yitiriwe mucyo yasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani iyo raporo igaragaza uruhare rw'abafaransa bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda general jean claude lafourcade wari ukuriye icyiswe tirikwaze nawe ari kuri uru rutonde bivuga ko iyo hatabaho ubufatanye bw'abasirikare b'abafaransa bari bari mu cyiswe operasiyo tirikwaze ibyaha byakorewe icyangugu kibuye na gikongoro bitari kuba vuba uru rutonde rugaragaramo na colonel jacques rozier bivugwa ko ari we watanze amabwiriza yo kwica abatutsi bari bahungiye mu bisesero mu cyahoze ari perefegitura ya kibuye urutonde rw'aba basirikare ruje rukurikira urwasohowe na komisiyo yitiriwe mucyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani iyi komisiyo yo yasohoye urutonde ruriho abantu mirongo itatu na batatu rwashinjaga leta y'ubufaransa uruhare rutaziguye yagize muri jenoside yabaye muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yamaze kubwira ijwi rya amerika ko bakoze intambwe ya mbere yo gusohora urutonde izindi nzego zizakurikirana aba bose basohowe kuri uru rutonde mu butabera asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
tujye noneho arusha muri tanzania uyu munsi harasozwa inama y'iminsi ibiri yahuzaga umuryango wa afurika y'uburasirazuba eyase ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburayi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi inama yareberaga hamwe uburyo abanyagihugu bakura akarusho mu isoko rusange muri eyase Pierre claver niyo nkuru ararusha araduha iyi nkuru amasezerano yo gushyiraho isoko rusange hagati y'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko yashizwe ko umukono n'abakuru b'ibihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda atangura kuja mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi abaserukiye umuryango w'ubumwe bwa buraya n'ikigega cesi yose babona ko abanyagihugu babwirizwa kuba bamaze kujya ku vyamwa vy'ayo masezerano inyuma y'imyaka itandatu bavuga ko vyinshi biri mu nyandiko ariko kubishira mu ngiro bikaba bikiri ikibazo cane cane ivyerekeye kwidegemvya atanzitizi mu kuja gukorera mu gihugu bashatse canke kuharangurira imigambi itandukanye abo basanzwe batanga uburyo bwinshi kugira uwo mugambi uje mu ngiro bavuga ko bibabaje kubona ivyo gukora bikiri vyinshi cane cane cyane ko hakiri ibihugu nka tanzania kigisaba viza yo kuhaba cyangwa uruhusha rwo kuhakorera bifite agaciro karenga ibihumbi bibiri by'amadolari y'amerika ni hafi miliyoni zine z'amafaranga y'amarundi mu myaka ibiri gusa ahandi naho ugasanga hari ibihe by'umutekano muke bituma nko hagati y'u Burundi n'u rwanda uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa bitoroherezwa icegera ca kabiri c'umunyabanga mukuru wa yase yavuze ko nubwo inzitizi zitabuze ko vyinshi bimaze gukorwa mu masezerano agenga isoko rusangi ni nako jean rigi umunyabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bujejwe yinjira ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko abibona ni uyu mwidegemvyo turiko turarondera w'abenegihugu w'ibidandazwa bishire bizane bunguke biteza imbere bateza imbere imiryango yabo bateza imbere ibihugu byabo umuntu w'icanguzo cyangwa w'icangugu mu rwanda ashoboye kuza i burundi ubundi akajya mu rwanda akajya i kampala akajya i dar es salaam iyo miryango yuguruye yo muri sudani y'epfo umuntu agashobora kuraba icyo umutunga nk'i burundi imitahe ya ni myinshi ari mu bintu by'amabanki ari mu bintu byo gutega kazoza akabantu inshuwarensi n'abagwizatunga baraje amafaranga basaba abakozi kugira barawuhusha gukuza gukora hamwe byavuyeho ahandi byaragaragaye yuko abakozi ni uvuga b'abahinga porofeshonozi nk'abubatsi hariho amasezerano y'uko abo bahinga muri iyo mice y'ubuzi bashobora kuja gukorera mu kindi gihugu mugabo ibihugu bigaheza bigasinyiranira amasezerano naho biruko Jean Rigi ashimangira ko hakiri byinshi byo gukura mu nzira kugira ngo abanyagihugu batembere baje kwiga bashore ibidandazwa vyabo canke baje kuba aho biyumvamwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko asaba ababijejwe ku mpande zose gushira ingufu hamwe kugira inzitizi zihari zihave ku nzitizi z'ibidandazwa aho bigaragara yuko ibidandazwa bimwe bimwe bifise ingorane urabye akaranga kabyo iyindi ngorane iriho naho hari hasinywe amasezerano y'isoko rusange hariho ibibazo bimwe bimwe bitari byahinyanyuwe na cyane cyane mu ruja n'uruza rw'ubuzi services ibibazo tukibiharira ko ayo maperimi tukayakura abatwara amabanki nkuru bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko bamenyesha ko iyo nama yo kurabira hamwe ari intambwe isoko rusange igeze yotanga intumbero yo gushika ku ikoreshwa ry'ifaranga rimwe ariko bakavuga ko intambwe ikiri ndende mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu niyo amasezerano y'ifaranga rimwe yashigwa ku mukono bitekanije ko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu myaka umunani iri imbere ni ukuvuga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hagati aho babona ko habwirizwa gukorwa ibyigwa byinshi byo gushyira ku rugero rumwe amafaranga yo mu bihugu bitandukanye bya afurika y'ubuseruko atanganya agaciro pekravine nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika tujye mu burundi mu ntara ya kirundo abahunga inzara bariyongera ku bwinshi buramatari melchior na nkwahomba asaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam kuhagoboka ariko pam yo ikavuga ko abababaye ari benshi cyane ku buryo yonyine ubwayo itabasha kubishoboza kuri iyi nkuru dutega amatwi jean bosco ndarurinze mu ndwi iheze ibiharo byatanzwe n'uburongozi bw'intara ya kirundo byavuga ko imiryango ibihumbi bine imaze guhunga inzara uno munsi merikiyoro na nkwabura amatari w'intara ya kirundo yatangaje ko imiryango imaze guhunga imaze gushika ku bihumbi bine n'amajana atanu yabivugiye mu nama yo kurabira hamwe ingene gutanga imfungurwa ku bari basanzwe baronswa imfashanyo na pamu byagenze kumbure mu mwaka yamara gutembera mu kabona nta ngorane nyinshi zihari turetse ibyo tumazemo iminsi probleme d'ensoleillement probleme
agira ati ikibazo dufise ni cy'uruzuba rumaze iminsi gwaka mu makomine atatu ariyo busoni bugabira na ntega amakomine atatu akaba ariyo yagiye afatwa n'uruzuba rwinshi cyane hakaba harimo mbere n'abamaze guta ingo ubu amviron 4500 menage ati imiryango ishika ibihumbi bine n'amajana atanu yarataye izayo iyirenga ibihumbi mirongo indwi mu mazone atandatu abangamiwe ikeneye gufungurirwa 70000 menage ont besoin de quoi manger buramatari w'intara ya kirundo yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'imfungurwa ku isi pam kubandanya rifata mu mugongo intara ya kirundo remercions pam
turashima cyane ibikorwa by'ubufasha bya pamu mu ntara ya kirundo twarasubiye kwandikira pamu tuyisaba kubandanya kudufata mu mugongo twizeye ko izobikora mu byo yoba ishoboye kuri uwa mbere pamu iri kumwe n'abajejwe intwaro bariko bihweza uko itangwa ry'imfungurwa ryagenze ku miryango yatowe ko ibabaye gusumba iyindi ryagenze iryo tangwa ry'imfungurwa ryari ryabaye mu makomine ya bugabira busoni na ntega mu mpera z'ukwezi kw'icenda gushika mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka nicole jacke icegera c'umuyobozi wa pamu mu burundi avuga ko nyabuna abakeneye gufashwa bakomeje kwiyongera buri mwaka haraboneka abanyakirundo baja kurondera ubuzi ahandi bakagaruka irima rigeze ariko uno mwaka imvura yatevye cyane kugwa amezi abiri yose bituma abagenda biyongera na musitani wa komine bugabira yemeje ko babandanya kugenda
communal de Bougabira qui confirme en effet que euh, ces départs euh, continuent. Euh, nous essayons de maintenir les gens le plus possible ici au Burundi.
turagerageza kugumiza abantu mu burundi kuko gufashiriza umurundi mu mahanga bizimba amakungu revient beaucoup moins cher à la communauté internationale que de les aider à l'extérieur.
icegera c'umuyobozi wa pamu mu burundi avuga ko aho ibiharuro bigeze uno munsi pamu ataco yoba igishobora gukora yonyene Donc nous essayons à tout prix, mais malheureusement nous ne pouvons pas faire ça seuls. Nous avons reçu nivyo turiko turagerageza ariko aho bigeze ntavyo twoshobora twenyene euh, qui, euh, selon lui, qui mentionne des chiffres vraiment euh, euh, très très grands de vulnérables. Euh, il parle de 72 000 même turavye ibiharuro duhabwa na buramatari w'intara ya kirundo dusanga abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu bakenewe gufashwa ni vyiza ko amakungu yohaguruka Euh, on en vient à un chiffre de plus de 160 000 euh, personnes à Kirundo qui seraient en vulnérabilité. Et donc il faudra que toute la communauté internationale se mobilise.
nicole jacke avuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni n'intumwa z'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga impanuka no gutabara abahuye n'ibiza hamwe n'abandi bagira neza bagiye gushika mu kirundo ikizobashikana muri iyo ntara ni ukwiga ibikenewe kugira barabe uko bugarukira ku banyagihugu bashonje kuri uwa gatatu niho bazotangura ico gikorwa mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika
igisirikare cy'uburundi ntikiramenya ibitigiri by'amoko y'abanyeshuri bashyashya bazajya kwiga muri kaminuza ya gisirikari isikama ubusanzwe amasezerano yarusha avuga ko mu nzego z'umutekano z'uburundi hagomba kubamo abahutu mirongo itanu ku ijana n'abatutsi mirongo itanu ku ijana kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bashya bagomba kujya kwinjira isikamu mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye na colonel gaspar baratuza umuvugizi w'igisirikari cy'u Burundi colonel baratuza atangira avuga uko ibintu byifashe
rwose ukuvuga yuko tutaramenya ibitigiri bizo kwinjira ibitigiri birazwi mu ngabo ku mvo z'akazi tuzobivuga ariko haragera kugira ngo abariko bariyandikisha ntibamenye abizinjira hakiri kare ingene bangana umugabo ni ukuba bizwiho birazwi gusa tuzobibabwira hageze ubu uwe ntibikenewe dusaba yuko gusa biyandikisha hanyuma niko byaba bigenda imyaka yose ama ku bijyanye naho kuvuga ibitigiri by'amoko hariho ibiri mu mategeko bivuye ku masezerano y'arusha hakaba na rusanzwe meheruka kuba yagizwe n'inama nkenguz'amateka abo rero nibo bazoce batanga intumbero barabye icyo batoye ingene bimeze aha twe twisunga amategeko tuzaca tubikora amasezerano yarusha avuga ko mu gisirikare ho kwinjira abahutu ibice mirongo itanu ku ijana n'abatutsi ibice mirongo itanu ku ijana ibyo bintu bizokubahirizwa ahubwo bavuga bati inzego z'umutekano no kwivuna abantu mu kiringo kizo tegekanywa n'inama nkenguzamateka nta rwego na rumwe ruzoba rurenza igitigi cya mirongo itanu ku ijana biri no mu ibwirizwa nshingiro aho rero niho baza baraba kugira ngo bakosore aho hariho kumbura ibitigiri byinshi bisumba ibindi nico nico inama nkenguzamateka igejwe gushyira mu ngiro yisunze cyane cyane ibwirizwa nshingiro rya y'igihugu cyacu mwavuze icegeranyo cyakozwe mu biganiro byabaye mu hagati mu barundi ivyo icyo cegeranyo kivuga iki kubyereka icyo gitigiri cy'abasirikare bo mu bwoko butandukanye icegeranyo cy'ibiganiro byavuye hagati twebyo ntibiradushikira ntibinaturaba muri iki gihe ahubwo hariho umugwi gusa twebwe wagiye kuraba ingene rusansu ingene yaba ariko barinjira ariko biragenda aho bagejeje igitigiri ni n'uwo mugwi wonyine n'ayabindi nta nta bindi nta bandi baraduha intumbero kuvuga ngo twogira uku n'uku inama ahubwo nkenguzamateka ntiyigejeje kuraba ibitigiri ingene bingana muri izi nzego zacu mu gihe icyo cegeranyo coshikira inama nshingamateka ibiharuro biri mu masezerano yarusha byohinduka si ukuvuga yuko birinda ahubwo baragize rusansuma basinze aho bigeze icegeranyo kuko nibo batanga intumbero nibaramuka bagisohoye turazi yuko hatazogera aho binjizwa kitarasohoka bazohemba batanga intumbero bati ibitigi twabonye mufise ni ibi hakeneye ko mwokuzuza abangana gutya ahandi bangana gutyo intumbero batanga gusa n'ahandi dutegereza gukurikiza amategeko asanzwe ahari bisunze ibitigiri nk'uko bisabwa mu ibwirizwa nshingiro mu gusozera nashaka ndababaze mu gihe muzaba mumaze kuronka icegeranyo mu gihe inama nshingamateka izo bimaze gushinga ivyo bitigiri vy'abasirikare binjira mu burundi hisunzwe ubwoko bwabo ikibazo co kumenya ubwoko nyakuri bw'umusirikare umwe umwe ntigishobora kuba ingorabahizi ikindi kibazo ni uko ivyo vy'ibitigiri abahutu bangana gutya abatutsi bangana gutya si ibintu vyo mu binjana vyarenganye vyataye igihe kimwe cyo cy'ubwa mbere kugira ngo umuntu amenye icyo ari niwe yivuga ntawuza kubimuvugira hanyuma nk'uko byose bibera ku mugaragaro uwihenze akavuga icyo atari barabimanika ku migwa mikuru y'intara aho baba bakoreye ibibazo barazinanye ubusanzwe rero yanditse ibitari iby'icyo atari baraheza bakaza bakabiraba kuko byarashitse no mu myaka iheze ubwa mbere dukora iki gikorwa uwo basanze yanditse ibitari byo bonyine nibo bamwivugira bagenzi babo babana bazinanye bati ubu yabeshe si byo ubu nawe rero ntibantaheza ngo yakirwe kuko muri izi nzego ntitwakira abantu babesha utanguye kubesha noneho ukiri hanze urumva uzanye iyo ngeso mbi yohava akora nabi kandi agejejwe kurongora abandi mu rwego ruhambaye hanyuma kuri ibi nabyo muvuze yuko hoba ari byarenzwe na bike nta na kimwe cyarenzwe kuko ntibyavuye mu masezerano y'abanyepolitiki bavuze bati kugira ngo injyane z'amoko zagiye ziraboneka mu nzego zinyuranye zigabanuke hoba ubungane bw'ibice mirongo itanu ku ijana mu rwego rwo kwivuna abantu n'umutekano aho urumva amategeko akiriho akimeze uko duteza kuyubahiriza twebwe tugakurikiza uko babyanditse ntibabihindura baheva twisunge uko bizoba bimeze colonel gaspar baratuza umuvugizi w'igisirikare Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye yego murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho ijwi ry'amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
ugucuruza abantu canke ubucakara bwo mu bihe vya none ni icaha kirimwo gucura abantu ubufuni na buhoro mu ntumbero yo kubakoresha ku nguvu canke kubarashurashuza ku mpamvu z'amafaranga hakoreshejwe inguvu gucuruza abantu ni icaha cibonekeza mu bice bitandukanye vyo kw'isi nta gihugu na kimwe ico kibazo kitarimwo no muri leta zunze ubumwe za amerika kirahari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry avuga ko urugamba rwo kurwanya gucuruza abantu ari urugamba amakungu ategerezwa guhagurukira kugurisha abantu n'icaha gityoza agateka ka muntu kandi kigeramira umutekano ku isi biragiramira amategeko bituma haba ruswa birakwiragiza indwara birasambura imiryango birageramira bikomeye iterambere mu gihe amakungu ariko agerageza gushika ku migambi y'iterambere yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu inyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama ateye akamo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ko gukomeza utwigoro twa leta two kurwanya gucuruza abantu umugwi yashizeho ujejwe gukurikirana no kurwanya gucuruza abantu waratumye ko abategetsi ba leta abikorera ku giti cyabo abarokotse ubucuruzi bw'abantu abamenyeshamana abaserukira amashyirahamwe ategamiye leta abajejwe gushyira mu ngiro amategeko abigisha mu mashure kaminuza kugira bashire mu ngiro umugambi uhuriwe ko ugufashanya kugira ivyo bitume ubwo bubisha butaba no gukingira abashobora kugiramirwa n'ubwo bubisha hamwe no gukurikirana ababukora umushikiranganji ajejwe imigeneranire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry avuga ko kubera gucuruza abantu vyabaye muri kahise atari ukuvuga ko abantu boshobora kuvyihanganira avuga ko guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none ari urugamba amakungu ategerezwa gutsinda amenyesha ko mu gihe bategerezwa gukora kurushiriza kugira bazimanganye impamvu n'inkurikizi zo gucuruza abantu leta zunze ubumwe za amerika zibandanya kuja imbere y'ibindi bihugu mu rugamba rwo guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none bakoreye hamwe bagasangira amakuru bagakorana n'amashyirahamwe atari make leta ya amerika izobandanya kwihweza uburyo bushasha bwo guhagarika abasinzikajwe n'ubucuruzi bw'abantu
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato turasoza iki gice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko rero rozine munezero aragarutse kugira ngo atubwire muri make amakuru y'iki gitondo
muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri mari umukuru w'umugwi w'abagwanyi b'abayisilamu ansardin amenyesha ko yemeye gushyira hasi ibigwanisho nk'uko yabisabwe na mahamud diko arongoye inama nkuru y'abayisilamu aho muri mari nayo muri nigeria igipolisi cyafasha abayisilamu bo mu bwoko bw'abashite bashika kuri mirongo ine na batanu bagirizwa kuba bahungabanije umutekano intandaro y'ipfungwa ry'abo bayisilamu akaba ari imyerekano abayisilamu amajana bo mu bwoko bw'abashite bakoze bari mu birori bijanye n'imigenzo y'idini ryabo tukiri muri Turkiya muri abajejwe nako tukiri muri Nigeria abajejwe agate akazi na muntu bagiriza abakozi ba leta abasirikare hamwe n'abapolisi ko bafashe ku nguvu abakenyezi n'abigeme bari mu makambi y'impunzi acungerewe na leta mu gihe abakenyezi n'abigeme bari bazi ko bahunze umugwi w'abitwaje ibigwanisho Boko Haram umugwi ujejwe agate ujejwe gukingira abamenyesha makuru sepeji mu mfunyafunyo umenyesha ko 95 kwijana y'abamenyesha makuru bishwe mu kiringo c'imyaka 10 iheze ari abamenyesha makuru bimvukira icegeranyo casohowe n'uwo mugwi kivuga kandi ko benshi mu bagirwa n'ubwo bwicanyi badaheza ngo bahanwe na leta zunze ubumwe za Amerika imenyesha ko itewe n'amakenga n'ihagarikwa ry'ibimenyesha makuru bidakorera leta ribandanya kwiyongera mu gihugu ca Turkiya ni nyuma y'ifatwa rya bamwe mu bategetsi b'ikinyamakuru Cumhuriyet kimwe mu binyamakuru bikomeye bikorera muri Turkiya John Kirby umuvugizi wa departema ya Amerika ahamagarira leta ya Turkiya gukingira agateka n'ubwigenge akavuga ko demokrasi ikomezwa n'ivyiyumviro bitandukanye Kirby amenyesha kandi ko Amerika yiyemeje gufasha mu gikorwa kijanye no guhagarika abakoze abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwindwi aho muri Turkiya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.